Who can say where? Yes, my people, I salute you and uh, I welcome you especially to this program. Hook up on Inform International Online Radio. My name is Sandra Ikekwa. Yes, I dey welcome una to this program. For this program hook up, na where we dey always dey talk about um, how to manage our relationship so that e go fit carry us to the permanent site na where we dey always discuss about relationship also we dey hook people up for relationship wey fit lead to marriage for this program yes um we know say na jingle bell period na we dey when be christmas period and i dey wish every one of us compliment of the season today we go talk about the matter when we start to discuss the previous week about the importance of mother in law. We talked so many things last time, and wetin I would like us to talk about today Now the continuation of that matter. So many of our girls not actually know the value of mother in law. They no know the value of mother if you ask yourself who your mother be wetin be the value of mother to you as a young girl you be po ten tial mother you get mother wetin be the value of your mother to you if you get mother and you know the value of your mother e go help you to appreciate your mother-in-law because if you know the value of your mother e mean say when you get mother-in-law na times two value na you suppose to get when you get your mother-in-law meaning to say na double blessings when you get married to your partner and you get need or the need arise for you to use your mother e come happen to be say maybe your mother no fit come or she no fit make am you get another mother alternative which means you no dey at disadvantage you dey at advantage to get two mothers your mother and your mother-in-law na value Cause most times we dey always consider am say after all my mother go come what if your mother no fit come what if your mother dey down she no fit come or what if another of your siblings also dey in need of that same your mother remember say no be only you dem born una no go fit share the woman into two so for example your mother happen to dey for another of your sister house then you now need a mother in the house to help you out na there your mother-in-law come in so you see am say mother get value likewise your mother-in-law so those of una wey dey always dey pray i no wan marry boy wey e still get mother na very wrong mentality na it e be that you not only dey pray say you no wan be a mom because if you dey pray for say you no wan boy wey e get still get mother meaning you no wan get mother in law you sef no go fit be mother in law because you dey simply dey tell yourself say that woman no go enjoy the fruit of her labour so if you dey pray for somebody else not to enjoy the fruit of her labour meaning you sef no go fit enjoy the fruit of your labor. na the truth na be that na the truth as a young girl or as a young guy e dey advisable say as a young girl once you dey into a relationship and you don already dey this relationship you know say yes this my partner get mother e get parents even if dem never carry you go see am you suppose to ask where your parents you suppose to establish a relationship between you and the parents of your partner especially as a young lady especially as you wey be the woman you don dey into relationship fine there's relationship don dey established no be say una just know you una just dey meet una just be friends e don dey established you go ask if you never see the parents of the of the of your partner once you suppose to ask where your parents i need to know your parents even if the guy say i never wan show you your parents ask about them what about your parents yes you never wan let the parents know say e don get somebody when e wan marry or e dey into any relationship but make you ask wey your parents because once that relationship don dey established e good for you also to establish relationship between you and your partner parents especially your mother in law na the truth be that before the wedding before the wedding you claim say you dey into relationship yes the wedding never start to dey ring <coughs> excuse me the wedding bell never start to dey ring but you need to establish this relationship and let the mother-in-law notice you let her know say yes this person na somebody wen dey with im son or im son dey with establish your own relationship with her even before the wedding bell start to dey ring na secret o some of una wey dey say i no wan boy wen get mother o you know say when you get relationship with your mother-in-law e go even hasten your wedding <laughs> e go make the wedding bells ring faster because if the hand of the boy never go dey stretch go where the bell dey mother go help am draw the bell come down dem go ring am before time because why a relationship don dey established she dey she she she go dey eager to have you as a daughter she no wan make she dey hear from you from distance she wan get you as a daughter she wan make you come house she wan make you come sit down she wan make you come be part of the family she no wan make the son come change her mind later she want the family to be established why because she don see somebody wey she trust she don see somebody wen she fit leave her son for im care you know say mothers na always mother no matter how their son grow reach come turn to even man turn to father turn to grandfather as long as say that mother dey alive e dey always still see that im son like im boy my my boy for house my my small boy my son na still son na the truth be that so e dey advisable say as a young girl as you dey into that relationship you don establish that relationship try also as much as possible to establish this relationship between you and your mother-in-law no be only the girl alone o oh, also the boy but especially the girl especially for our female try to because e dey common with our female say i no want boy wen still get mother but you no know say you dey do yourself because if you actually know the value of a mother you go value your mother-in-law you go know say to get mother-in-law na blessing na double blessing na e be to get a mother in law if you dey into relationship as a young lady and you no know your partner parents and you no care to know and he also no even care to tell you say these na my parents or me and my parents we get issues you go come say thank god say dem get issues after all i no need to meet dem thank god say dem get issues my sister oyo is your case na big error because if you be actually a very good person person wey actually dey come that family to plan well when your partner tell you say i get issue with my parents you dey in a good position to make sure say that issue dey resolved even before your marriage even before you dey talk about any wedding i don see cases when e be say some ladies dem get partner their their parents dey alive e never delete both of them dey alive then maybe the the the the boy no gree show you to the parents e dey tell you say forget about them forget about them i get issue with them forget about them then true true you forget about them for your mind thank god i no need to see anybody sef make i forget about them you be bad person na error you dey in a position to make sure say that issue dey resolved no matter how long when the issue don dey on ground step into the issue yes dem never marry you step into the issue na the truth be that before una do the marriage if e dey tell you say e no matter without dem you fit do marriage without dem you go fit do the marriage e no matter you wan go ahead with the marriage and you follow am go ahead with the marriage my sister remember pikin wey say mama no go sleep im sef no go fit close eye talk less of sleep pikin wey say mama no go sleep no go fit sleep too so it's better say you na resolve that issue before your wedding because if you go ahead with that kind marriage peace sef you no go see peace no go fit dey your home when your mother or your your your your partner parent no dey at peace with your partner you sef no go fit get the peace so it is better say una resolve that issue establish this relationship with them and then settle them before you come into the house before you come into the family make e dey record say if no be this our wife our yawo me and my pikin for no settle because you no go expect say as you enter the house the mother no go come fit see you e no go fit see im grandchildren because of say issue dey my dear you see where the matter dey draw dey go so the issue must be settled and you must know your partner parents when a relationship don dey established you must know your partner parents when the relationship don dey established and any partner wey dey tell you say no mind my parents e no concern dem i no wan know i no wan hear i no wan see dem we can go ahead with the wedding my dear match break no rush enter match break and make sure to clear issues between your partner and the parents before any wedding need to be carried out remember na dem give birth to this person and remember dem need your blessing you need their blessing sorry you need their blessing for the marriage you need their blessing for the marriage so no overlook things like that and feel say dem no dey important na so so many people dey talk e no dey important e no matter but we dey always find out say these little little things wey we feel say dem no matter na dem matter pass no proceed with the wedding these things wey we feel say dem no matter na dem matter pass i don see marriage dem dey into relationship the girl no wan dey go visit the mother in law to be because she no care as long as say the boy and the mother get issue e no concern am so she decide to go ahead with the marriage When she take sell her marriage material she no carry the cloth reach her mother-in-law place one day she no even care to know who the mother-in-law be the poor woman no die she dey alive e no sell the clothes reach there e no buy wrapper dem no do nothing and on the day of the wedding dem go hire people just family friends na dem use as parents na e dem carry go and the girl dey aware say dis person no be the parent of dis boy dey use dem take do marriage meanwhile the mother dey house and the poor man even dey get health challenge not challenge enough say she no go fit at ten d the marriage but because somebody decide to say e no consign me and the poor woman dey talk say if na she actually use her two ample for chest take breastfeed that child e do am like this my people i no wan talk the remaining one but they say a word is enough for the wise no take your own hand destroy your own future not take your own hand destroy your own home dey say people wey dey pray for e dey hard dem people wey dey come cause how life go be for dem the good book talk am say wisdom e dey profitable to direct my people this na hook up your relationship matter wey dey come your way every tuesday on informe international online radio so i hear i believe say as you don hear this matter today and you get plans to do such things make you trace your steps back to where you for dey waka come make you do the right thing say people dey do am no mean say e dey right choose to do the right thing and lay good foundation for yourself and you go enjoy am tomorrow until una go hear from us again in case una wan actually contact us for this program number one, I go take reach us now: zero eight zero six eight six nine nine three three nine zero eight zero six eight six nine nine three three nine. Hope now you hear from us again. My name is Seriman Sandra. Ike Bye bye for now.